Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala galgala sa'aatii lama walakkaa irraa hanga sa'aatii sadiitti sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo televezyiinii fi raadiyooniidhaan as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Akkam ooltan hordoftoota keenyaa sagantaawwan jimaata har'aaf qindeeffanne kan keessummeessu aan mitikkuu fi qaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa Itoophiyaatti waggoota soddoman darban keessatti lammiilee sababa nageenyaatiin uggurri imalaa irra kaa'ama. kuma kudhan irraa uggurri kaafameera jedhamu chaayinaa fi raashiyaan waloon shaakala waraanaa waliin taasisuu jalqabuu isaanii fi akkasumas qophii torbanii kan ta'e qophii labataa har'aatiin federeeshiniin ispoortii oromoo kan ameerikaa kaabaa bara kana kan taasifamu irratti waan qindeeffanne qabna amma dabareen kan oduutii gara jaallannee gammadaattan isin dabarsa.
Attam ooltan kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduun jimaata har'aaf jenne kunoo Itoophiyaa keessatti biyyaaf yaaddeessoodha akkasumas bu'aa biyyaa ni miidhu jedhamee akka gara biyya alaatti ni malle kan ugguraman lammiiwwan Itoophiyaa kuma kudhan waggaa kana uggura irra kaa'ame irraa bilisa ta'uu isaanii daayirektarri tajaajila immigireeshiniif lammummaa adde Salaamaawit Daawit ibsanii jiru. Itti gaafatamtoonni dhaabbatichaa raawwii hojii kan waggaa laalchisee oduu gabaastotaaf ibsa kennaniin waggaa baajata kana keessa bal'inaan hubatamaa kan ture rakkoo paaspoortii argachuu namoonni kuma dhibba sadiif kumni soddoma ta'an galmaa'uu isaanii rakkoo kana salphisuufis jecha paaspoortiin miliyoona tokkoof tuqaa tokko maxxansamuu danda'uusaa dubbatan. Amma baatii lama keessatti paaspoortii qaban haaressuu akkasumas haaraa baafachuun akka danda'amu kan ibsan ittaanaa daayirektarri dhaabbatichaa obbo Gosaa Damissee kana jechuun rakkoon ture guutummaatti furameera jechuu mitii jedhaniiru. Wagguma walfakkaataa kana keessa Itoophiyaa keessatti galmee seeraan alaan ituu jiraataa jiranii kan argaman lammiiwwan biyya alaa kuma kudha saddeet irratti seeraan tarkaanfiin fudhatamuufi. Kanneen keessaa kuma jaha Itoophiyaa keessaa ari'amuu isaanii itti gaafatamtoonni kun ibsanii garuu kanneen ari'aman kun lammiiwwan biyya eessaa akka ta'an hin ibsine baqattoota Itoophiyaa keessa jiraniif galmee seeraa kennuu akkasumas gaaffii dahannaaf galmeessuun waggaa sadii caalaaf addaan citee akka ture dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR Komishinni mirga namoomaa kan Itoophiyaa yeroo adda addaa ibsaa turan. Obbo Gosaan isaan akkasii kana akka warra seeraan alaatti ilaallaa jedhan jechuudhaan Gabra Mikaa'el Gabramadin Finfinneerraa gabaaseera.
Sudaan kibbaa keessatti mormitoonni pirezidaantii Saalvaakir labsii dhiyeenya kana ragga'e ergamtoota nageenyaa mootummaaf aangoo garmalee kenna jechuun yaaddoo qaban gara paarlaamaatti kan deebisuu barbaadu jedhan.
Eegxonni labsii kanaa akka jedhanitti tajaajilli nageenya biyyoolessaa ajaja mana murtii malee shakkamtoota to'annaa jala oolchuu fi hidhuu kan eeyyamu yoo ta'u kanaanis mormitootaa fi falmitoota mirga lammiilee irraa mormii ka'u akka ukkaamsan ni dubbata. Sudaan kibbaatti daayirektarri olaanaa giddugala nageenyaa fi abukaattummaa teer geetawuchi akka jedhanitti tumaaleen labsii kanaa paartii kamiyyuu osoo hin ilaalin lammiilee hundaaf. balaadhaaf saaxiluu isaa falman warri raggaasisan hawaasa siiviikii lammiilee idilee fi falmitoota mirga namoomaa irratti kan xiyyeeffatan ta'uu danda'a garuu kun akkas miti pireezidaantichi wixinee kana gara paarlaamaatti deebisee akka fooyya'u nan gaafadhaa jedhan haa ta'u malee miseensonni mana maree sudaan kibbaa tarkaanfii kana deeggaran tokko tokko biyyattii seera cabsitoota irraa eeguuf barbaachisaa ta'uu dubbataniiru. Embaasiiwwan hedduun wixinee kana mormuudhaan seerri kun tumamuunsaa yeroo murteessaa Sudaan kibbaaf ta'etti bilisummaa lammummaa fi siyaasa daran akka daangessu akeekkachiisaniiru. Falmiin kun akkuma itti fufee jirutti qooda fudhattoonni Sudaan kibbaa keessaas ta'e ka biyya alaa keessa jiran barbaachisummaa lammummaa kunuunsuu fi mirga namummaa kabachiisuu cimsanii dubbataa jiru.
Namoonni aanaalee raayyaa irraa buqqaaniiran kuma digdamaa ol ji'ootaaf gargaarsa malee jiraachuu himan. Naannoowwan falmisiisoo jedhaman kan naannoo Tigraay fi Amaaraa gidduutti argaman aanaalee akka Kooram, Waflaa, Zaataa irraa namoonni buqqaanii ji'a bitootessaa darbe keessa jeequmsa ka'e hordofee kanneen qe'ee isaanii irraa buqqaaniiran gara waakimiraa fi godinaalee walloo kaabaatti baqataniiran gargaarsa namooma ga'aa osoo hin argatiin jirra jechuun sagalee ameerikaatti himaniiru buqqaatonni kunneen gara daandiitti ba'uuf kadhaadhaaf saaxilamneerra yommuu jalanitti kantiibaan magaalaa kooram birhaanuu haayiluu immoo aanaalee sadiirraa namoonni buqqaaniiran kanneen baay'inni isaanii kuma digdamii lama ta'uu fi hanqinni gargaarsa nyaataa isaan mudachuu ibsanii baay'ee yaadde. addeessaa ta'us sagalee ameerikaatti himaniiru bulchiinsa godina saba waaq himiraatti waajirri ittisaa fi sodaa balaa gama isaan baqattoota baay'ee akka keessummeesse hime godinichi qabeenya muraasa qabaachuu isaarra darbe bara darbe gogiinsi waan mudatee tureef buqqaatotaaf gargaarsa kennuun rakkisaa ta'eeraa jaleera naannoo amaaraatti koomishinarri koomishinii ittisa balaa fi sodaa balaa. diyaaqoon tasfaawu bayaabbil baqattootaaf gargaarsi midhaan nyaataa yeroo gabaabaa keessatti akka taasifamu ibsaniiru jechuun daseerraa masfinarraageetu gabaase gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo pirezidaanti joo baayidan kamiisa kaleessaa galgala gaaffii gaazexeessitoota biraa sa'aatii tokkoof dhiyaateef deebii bal'aa irratti kennaniiru jaallanne.
Imaammata alaa irratti akkasumas haala fayyaa sammuu isaanii irratti gaaffii ka'eenis pirezidaantii ta'uuf dorgomuu itti fufuuf murteessuu isaanii ofirratti amantaadhaan gadi fageenyaan ibsan joo baayidan. Baayidan kana kan dubbatan xumura walgahii neetoo waashintan keessatti gaggeeffamaa ture irratti yoo ta'u hoogganoonnis dandeettii yuukireen weerara raashaa ofirraa ittisuuf qabdu cimsuudhaaf. tarkaanfiiwwan qabatamaa fudhataman irratti walii galaniiru. Torban walga'ii kanaa keessatti hoogganoonni biyyootii hedduu ibsa baasan keessatti Ameerikaa galateeffachuu isaanii fi waan neetoon galmaan ga'e hundaaf dhuunfaadhaan na galateeffachuu murteessan jedhu baayidan. Garuu ji'a darbe ga'umsa falmii baayidan qaban rakkoo geessise booda dorgommiin pireezidaantummaa Ameerikaa qormaata ta'uusaa beeksisaniiru. Dogoggorri kun jiraatus ji'a sadaasa keessa filannoo gaggeeffamuun pireezidaantii duraanii Doonaald Tiraampiin nan injifadha jechuudhaan amantaa qaban irra deebi'anii dubbataniiru. Gaaffiin dandeettii baayidan qormaata gurguddoo addunyaa dura dhaabbachuu irratti ka'e walga'ii Waashintan kan gamtaan neetoo waggaa torbaatamii shanaffaa kabajuuf gaggeeffame irratti sagalee gadi qabanii kan ittiin hasaasanii dubbatan ta'ee jira. Miseensonni gamtaa neetoo. Yukireeniin cimsuuf tarkaanfiiwwan qabatamaa hedduu fudhataniiru. Kunis karoora qindoomina qabuun waldhabdee kana aangoo neetoo jalatti galchuu dabalatee Waashintaniif dhiisan. Jimaata har'aa Baayiden qormaata dadhabsiisaa biraatu isaan eeggata. Daawwannaa Ditirooyititti taasisaniin gara daandii duula filannootti deebi'u. Achittis sagalee uummataa kan akkaan barbaachisaa ta'ee fi murteessaa ta'e argachuuf. filattoota waliin dubbatu.
kan hordofaa jirtan kun sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti gara sagantaalee keenya har'aaf qindeeffannetti yommuu dabarru immoo pirezidaantiin yuunaayitid isteetsi joo baayiden falmii ji'a darbe doonaald tiraamp waliin taasisan irratti yeroo tokko tokko wantoota ibsuuf yeroo rakkachaa turan hordofe hooggantoonni siyaasaa paartii isaanii keessa jiran waamicha kaadhimummaa pirezidaantii akka dhiisaniif dhiyeessaa jiraniif didaniiru. gabaasaan sagalee ameerikaa iskaat istarnis joo baayiden kaadhimummaa keessaa yoo kan bahan ta'e eenyutu itti fufuu danda'a kan jedhuuf waan qindeesse haala itti aanuun dhiyaata. pireezidaanti joo baayiden mo'achuudhaaf dorgommicha keessa akka turu dubbata.
Pireezidaantummaaf dorgomuu fi ani nama baay'ee gaa'umsa qabuudha jedhee yaada.
Rakkoo falmii ji'a darbe irratti joo baayidaniin mudate hordofee hooggantoonni paartii isaa keessa jiran hagi tokko baayidan kaadhimummaa warra dimokiraatotaa keessaa akka of baasuuf. waamicha taasisaafii jiru yuunivarsiitii varjiiniyaatti daayirektarri giddugala siyaasaa laarii saabatoo immoo filannoon duraa fi koreen filannoo inni kaawukaas jedhamu ji'ootaaf erga gaggeeffameen booda paartii warra dimokiraatotaa dirqiin dorgommicha keessaa isa baasuu hin danda'anii jechuun ibsa.
Kaadhimamaa tokko kaadhimamummaa isarraa kaasuufi karaan jiru tokko qofaadha. Innis kaadhimamaan sun yaa'ii waliigalaa dura kaadhimamaa ta'uu dhiisuu isaa yoo murteesse banaa ta'a. Sababa kanaan koreen biyyaalessaa dimokiraatotaa yaa'ii waliigalaa fi seerota qopheessa.
Baayidan dorgommicha keessaa ba'uuf kan murteessu yoo ta'e itti aantuun pireezidaantii fi miiltoon filannoo isaa. Kaamaalaa Haaris bakka isaa buufamuuf tarree warra dimokiraatotaa keessatti kan irra keessatti argamtudha. Kaamaalaa Haaris baayidan kaadhimamaa paartii isaanii ta'uu ibsuun itti aanaan Tiraamp duraanii Maayik Peens haala itti Tiraamp irraa adda ba'e qeequun amanamummaa baayidaniif qabdu dubbachaa jirti.
Hubadhaa waltajjii falmii Joo Baayidanii fi Tiraamp gidduutti ture irratti kaadhimamaa tokko qofatu deeggarsa itti aanaa pireezidaantii isaa qaba. Innis Joo Baayidani.
Yuunivarsiitii Kaalifoorniyaatti Piroofeesara saayinsii siyaasaa kan ta'e Kiristiyaan Giroos gama isaan Kaamala Haaris akka kaadhimamaa pireezidaantii paartichaatti filattoota walaba ta'an gargaaruu malaa jedha.
Wanti tokko kaamilaa hariisiin yeroo ammaa xiqqoo baayidaniin caalaa akka filatamtu ishee taasisa jennee yaadnu filannoowwan dursaa yoo ilaalle filattoonni walaba ta'anii waa'ee ishee murteessin ammayyuu jiru. Kanaaf isheen karaa baayidanii uummata amansiisuu hin dandeenye sanaan alatti amansiisuu dandeessi.
Akkasumas guutummaa guutuutti karaa seera qabeessaan kan hin beeksifamiin bakka baayidan bu'a jedhamee warra odeeffamu keessaa bulchaan kaalifoorniyaa gaavin niwusaam isa tokko inni immoo gama isaan baayidan. akka deeggaru himuun torban darbees duula filannoo michigaanitti baayidan irra deebiin filatamuuf taasise irratti deeggarsa qabuu fi dubbateera.
Bu'aa fi itti baay'isaaf nan dhimma inni immoo kanaaf hojjechaa jira warri sammuu madaalawaan akka murteessaniif dhiifnaaf hangaruu hoogganaa taatoo ta'e barbaachuuttan jira an hoogganaan barbaadaa jira.
Bulchituun michigaan Gireechin Wiitmar. Bakka baayidan bu'uun kaadhimamaa ta'uu dandeessi jedhamee warra yaadni irratti kennamaa jiru keessaa tokko. Isheen garuu ammayyuu pireezidaanticha akka deeggartu dubbatti. Wiitmar irra deebiin kan filatamte kutaa iswiing keessatti bakka murteessaadha jedhaman keessaa tokkotti yommuu ta'u, waldaalee hojjettoota dimokiraatotaa biyyaalessaa deeggaruun akkasumas haleellaa hidhannoo qawween taasifamu irratti mormii gaggeessituun beekamti.
Torban torbaniin Ameerikaa keessatti mata dureewwan oduu gaddisiisodhaa fi barataman argina. Bakka ati yaaddu hundi haalli ati yaaddu hunduu jeequmsa qawweetiin caccabaa jira.
Bulchaan Kentaakii Aandii Beeshar sadarkaa biyyaatti hanga niwusam yookaan wiitmar baay'ee beekamtii hin qabu. Garuu naannoo kibbaa isa irra caalaan siyaasa warra Rippaabilikaaniin bitamu keessatti. Bulchaa beekamaadha. Bulchaan Illinois Piritzikar Hostes yaa'ii waliigalaa dimokiraatotaa bara kana taasifamuu fi daqiiqaa dhumaa irratti kaadhimamaa pireezidaantiif kan filatamu yoo ta'e baasii maallaqaa dorgommichaaf taasifamu ofiisaatii baasuu danda'a. Akkasumas giifti dureen duraanii Miisheel Obaamaa yaada aangoof dorgomuu kamiyyuu kan deddeettu garuu immoo filattoota baay'ee biratti beekamtii kan qabdu. ishee biraati qorannoon dursaa rooyitarsiin torban darbe gaggeeffame akka ibsutti miisheel obaamaa baayidaniin caalaa dhibbeentaa kudhanii oliin tiraampiin injifachuu dandeessi laarii saabatoo yuunivarsiitii varjiiniyaa irraa karaa itti miisheel pireezidaantummaaf dorgomaa taatu hin jiraatu jedha.
Isheen waggoottan saddeeti waayit haawusii keessa turteeniin baay'ee waan qaramtetti garasitti deebi'uu barbaaddi. Carraan pireezidaantii ta'uu ishee xiqqaadha. Halkan guutuu maqaa namaa tarreessuun eeruu dandeenya. Garuu wanti murteessaan inni guddaan fedhii guddaa kan qabu yookaan dandeettii maallaqa walitti qabuu kan qabuu fi yaa'ii waliigalaatti sagalee wayyaba argachuu fi carraa tokkoomsu kan qabu eenyu.
eenyu kan jedhudha.
Baayiden dorgommicha keessa kan turu yoo ta'e tilmaamni waa'ee maqaa namootaa eeruu kun hanga walga'iin paartii warra dimookiraatotaa ji'a dhufu chigaagootti taa'amutti itti fufaa jedha gabaasni iskaatistarnes. Kuni sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromooti. Amma immoo qophii addaa har'aaf qindeeffannee tokko qabna. Garasitti ceena. Bara gamtaa Sooviyeet ture sana carraa barnootaa argachuun gara biyya Yukireenitti kan imalan Dooktar Girmaa Indaalaa fi haati warraa isaanii Dooktar Iteetuu Yaayye waggootan 38 darbaniif Yukireen magaalaa Harkaaf keessa jiraatan achumattis ijoollee sadii horatanii waliin turaniiru. Garuu waraanni Raashiyaa fi Yukireen gidduutti erga ka'een booda waraanicha baqachuutiin gara biyya Jarmaniitti kan isaan godaananiitii jiranii gabaasaan keenya eebbisaa Naggasaa gara Jarmaniitti imaluun turtii maatii kana waliin taasise. Akka itti qindeessera.
Waggaa lama dura wayita Raashiyaan Yukireeniin weerartu sana uummanni miiliyoonaan lakkaa'amu biyyoota Awurooppaa garaagaraatti godaaneera. Isaan keessaa lammiileen Itoophiyaa yookaan dhalattoonni Itoophiyaa keessatti argamu. Dooktar Girmaa fi Dooktar Iteetuun waggaa 38 dura gara Yukireen maqaa duraa Sooviyeet Yuuniyeetiin barnootaaf gara Yukireen dhufaniiru. Magaalaa Harkaafittis. erga jiraachuu jalqabanii waggaa 38 ta'eera maatiis horatanii jiru sababa lola kanaatiin immoo yeroo ammaa kanaa buqqa'anii biyya jarman magaalaa istuusgaart jiraatu nutis waan keessa darban akkasumas yeroo ammaa kanatti maal keessa akka jiran gaafanneerraa nu wajjin tura.
አጠቃላይ ስኮላርሽፑ ለሶቪየት ወደ የተሰጠ ነበር ለኢትዮጵያኖች እና ከኢትዮጵያ መጣን ያው እኔ ሜዲሲን ያጠናሁት
Yeroo sanatti gamtaa Soofeet jedhama. Akkuma beektan kufaatii gamtaa Soofeet bara 1991 dura carraa barnootaa iskoolaarshippii Itoophiyaadhaaf ni kennamaa ture. Anis carraa kana argadhee meedisinii qo'achaan ture. Achi boodas dooktorummaa koo achumatti hin xumure. Ispeeshalaayizd ergan godhe booda isheen isaa kima turte fedha waaqayyootiin bultii ijaaranne kunoo bultiidhaan jirra. Dhugumatti Yukireen biyya gaarii fi jireenyaaf mijattudha. Tasgabbii dhabuu siyaasa Itoophiyaa yeroo sana ture irraa kan ka'e gara biyya dhaloota isaaniitti hin deebine achumaan biyya barnootaaf deeman Yukireen keessa jiraachuuf dirqaman. Dooktar Girmaa ogummaa fayyaa isaaniitiin alatti tajaajila hafuuraa irrattis ni hirmaatu. Kunis Yukireen caalatti akka jaalatan isaan taasisuu haati warraa isaanii Dooktar Teetuu Yaayyaa ni dubbatu.
Gama kootiin Yukireeniin baay'een jaalladha. Biyya gaariidhas. Gara amantaa kiristaanummaattis waan angoreef natti fakkaata. Isaan wajjin maatiidha. Ijoolleen kos mana amantaa keessatti guddatan. Uummanni Yukireenis isaaniin baay'ee jaallata. Achumatti guddatan. Baratan waan ta'eef alagummaan natti hin dhaga'amu. Kanaafan baay'ee jaalladha.
Maatiin kun. Ijoollee durbaa sadii qabu. Isaanis damee barnootaa garaagaraa irratti argamu. Beetelehem akkuma warra ishee ogummaa fayyaa kan hojjete yoo ta'u, ogeettii wal'aansa ilkaaniiti. Isheen lammaffaa Mariyaam barnoota dinagdee fi turizimiitiin digirii lammaffaa qabdi. Mucaan isaanii keessaa quxxisuu kan taate Tsiyoonaan ogummaa gaazexeessummaatiin barnoota xumurtee jirti. Dabalataan obbolaawwan kunniin sadan gosa muuziqaa hip-hop. weellisuun beekamu garee muuziqaa fooshoo jedhuunis hojiiwwan garaagaraas gumaachaniiru. haa ta'u malee waraana booda waan hunduu ni jijjiirame akka biyya dhaloota isaaniitti kan jaalatan yukireen haala sukkaneessaa ta'e keessa akka isaan jedhanitti dinqiidhaan lubbuun hafuun baabura dabaree xumuraatiin biyya sanarraa bahuu dubbatu.
ሮኬቶች መብሰስ ጀመሩ እና አካባቢ በሙሉ ሽብር ውስጥ ገባ ልጆቻችንም ሰብስበን dhukaasni rookeettii roobuu jalqabe naannoon keenya guutuun jeequmsaan hamaa keessa gale ijoollee keenya qabannee konkolaataa keenya kaafannee qe'eedhaa baane haa ta'u malee eessa akka deemnu hin beeknu garuu waldaan nuti itti tajaajilu jira achi deemnee yoo duune illee bakka akkasiitu bareedaa ta'us rokettiin otoo nutti roobuu gargaarsa waaqayyootiin ibidda sana keessaa dabarreetu kan waldaa sana keessa galuu dandeenya.
ነው እግዚአብሔር ታማኝ ነው ሸፍኖውን እዛ ቸርች ገባን maatiin kun waggoottan lamaaf biyya jarman magaalaa stuutgaart wayita jiraatanitti mootummaa jarmanii fi uummanni walumaa galatti keessumattuu biyya jarmanitti hordoftoota amantaa kiristaanaa hawaasni itoophiyaa fi kanneen biroo irraa gargaarsa godhamaafii jiru rakkoo xiinsammuu isaan mudatee turerraa aanuuf akka isaan gargaare dooktar girmaan dabalanii dubbatu.
የጀርመን መንግስት በእውነት ለዩክሬናውያን ስደተኞች በጦርነት ለመጡት በሩን ከፍቶ ነው የተቀበለው።
mootummaan jarman dhugaa dubbachuuf lammiilee yuukireen sababa lolaatiin baqatanii dhufan balbala isaa banaa godheetu kan simate hundumaa gammachiisuun hin danda'amu baqatoota miliyoona tokko tuqaa sadiif mana kennuu waan nyaatan dhiyeessuun ni ulfaata. keessumummaa dhufnee isaan hin komannu waan isaan nuuf godhaniif baay'ee isaan galateeffanna waaqni isaan haa eebbisuu jennaan.
Egaan daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa maatii Dr. Girmaa fi Teetuu wajjiniin turre har'aaf qabannee asumatti raawwataa kan si waliin ture ana Ebbisaa Naggasaatii Jarman Firaankifarti.
amma immoo dabareen kan qophii torbanii qophii labataa taatee ammas nu waliin tura. federeeshiniin ispoortii oromoo kaaba ameerikaa osfaanaan taateewwan ispoortii fi aadaa waggaa waggaadhaan qopheessu kan baranaa waggaa 27ffaa adoolessa 27 bara 2024 yuunaayitid isteetsi kutaa minisootaa magaalaa seent pool keessatti ni jalqaba taatee dargaggoonni hedduun biyya ambaa keessa jiraatan irratti hirmaatan kana. bafqaaduu morodaa pirezidaantii osfaanaa kan ta'an obbo kamaal qaabatoo waliin turtii taasiseeti jira qophii osfaanaa baranaa keessatti kanneen darban irraa wanti adda ta'e maaltu jira gaaffii jedhuufiif bafqaaduun kan kaaseefiif obbo kamaal akkas jechuun eegalu.
Qophii baranaa wanti adda isa godhu asiin dura tiima Austraaliyaa irraa finnee turre sababa koovidiitiin hariiroon sun nurraa dhaabatee ture daran bira dhufnee barana Austraaliyaa bira dhufnee tiima Noorweey irraa Jarman irraallee dhufuu turanii garuu waan viizaa adda addaatiif hin taaneef garuu daran biyya dhaqnee oromiyaa biyya teenya irraa tiimni guutuun oromiyaa irraa osfaanatti hirmaatu dhufaara. Akkuma beekamu osfaanaan oromoo ispoort federeeshinii noorz ameerikaa jedha. Noorz ameerikaa kana bira dhufnee akkuma garuu kaayoon keenna akkasaa jedhamu malee kaayoon keenya uummata oromoo biyyaaf alaa yuurooppiif Astiraaliyaa oromiyaa biyyaa walitti fidu waan ta'eef kanaaf takka wanti adda isa godhu isaanii lama Hawaasni keenya yeroo baay'ee yeroo asitti 2016 irraa magaalaa baadiyyaa keessatti ature osfaanaan barana uummanni keenya kompileen godhuurraa ka'een magaalaa guddittii seempoolitti gadi deebisnee bakka magaalaa sentarii uummanni keenya seempoolii sentarii hiigan naannoota adda addaa naannoo isii jiraatu oromoon oromoon naannoo san jiraatu marti dhufee itti hirmaata qara. asiin dura magaalaa ta'uu namni hedduun tiraafikii fi naannoon uummatuma naannoo san jiraatu qofa ilaalaa ture barana magaalaa gudditii Seent Poolitti santarii gad deebisnee hawaasni keenya jaarsillee diqqaanillee guddaanillee itti hirmaata jennee abdii qabna. Kanuma kaan hedduun sagantaa adda addaallee kan qophaa'ee jira kan ittuma deemna ammaaf kanuma lamaan wanti guddaan adda isa godhu.
Bara darbe yemmuu haasofnu Waashintan Disii irratti geggeeffame irratti waa'ee viizaa namoota biyyaa fiduu irratti komiillee qabduu turtanii embaasii irratti wanti sun hammam fooyya'eera bara kana.
Atinka haga wayii milkoofneerra atinka akkuma gaaf dura haasofnee waayit haawusii illee dhaqnee kompileen goonee senatar diin filips eemii kurbasha ofiis dhaqnee waan kana aga waayit haawusii ga'ee.
Komiin kun achi ga'ee namoonni akka guddallee hin milkoofne namoonni hedduun intarbii isaanii waan appoomeentii qabatanii viizaa argatanii keessummoonni adda addaa illee barana dhufaaranii bara darbee takkaallee hin milkoofne garuu wanti hedduun isaanii wanti dhufuu dadhabanii fi appoomeentii qabatuu waan hin dandeenye appoomeentoonni hedduun availabilitiin isaanii aawgestiin. booda ta'ee jala akkasitti bade malee atiin daran bara dhufu karaa milkaa'ira bara dhufuuf dafanii appoomeentii qabatanii karaa kanaan namoonni hedduu biyyarraa akka dhufan jennee abdii qabna.
Karaa kilabootaatiin immoo kilaboota meeqa hirmaachistu dabaltaniittu kilaboonni dabalaman jiru?
Kilabni kilabna hedduutu kilabni tiimni asiin dura itti hirmaatee karaa faayinaanshaali adda addaatiin diigamellee tiimni gara afurii shanii deebi'eera. Akshooolii tiima gara soddomii torba saddeetitti galmaa'ee kun immoo kan sitti mul'isu Osmaanaan guddatu isaa sitti si mul'isa. Achi keessaa because of facility space facility fi permitting kennu nu jennee tiima afurii shanii baranaaf hin beekne nu pirojekti goonerra garuu tiimni itti hirmaatu baran tiima soddomii afur bara darbee tiima digdamii sagal ture kuni baay'ee ground breaking tiimni biyyaa dhufuun tiimni haaraa jedhamuun tiima shanii pirojekti goonerra bara dhufu meebii guyyaa osfaanaa kanneen dheeressuu ta'a haalaan itti qophoofne tiimni sun shanan barana hirmaatu akkumulaa guutuu hin dandeessuun akka deebanii hirmaatanii abdii qabna jedhee amana. Osfaanaan Oromoo Ispoorts Federeeshinii jedha. Ispoorts is not just saakarii qofaa miti kun kaayokee naayyuu baranaa kubbaan miilaa hin jira. Kubbaan kubbaan baaskeetbooliin hin jira. Ordii reejistir ta'araniitiin ulee argina. Achirra dhufee vaalibool manni keenya biyyatti vaalibooliin baay'ee beekama. Reekwaarbooniin vaalibooliin illee hin jira baranaa. Akkuma beekamu fiigichillee abbabee biqilaa lagasi ka jedhu hin jira. Oromoo Isreeshiin isaallee banameera. Kun hin jira ka dubartii irra dalagaarraa diqqoo chaalenjiin hin jira. Waa mara qophee isaan gargaaruuf qophii garuu sun irra dalagamaadha. Ka biraa immoo ijoolleen giraas ruut osfaanaa akaadamii akkuma bara eeggaddaa jenne irra dalagaarraa tiima haga tiima afurii. Diizii irraallee filaa deemanii siyaatiin irraallee tiima dhufu jira. Osfaan akkaadhaan warri ammaa kun yoo jaaree ijoollee jalaa dhuftu guddisuuf irra dalannee baran haga tiima afurii shan irra dalagaadha. Sunillee hin jira.
Karaa aadaatiin yoo agarsiisa aadaatiin qophiin jiru maal fakkaata?
Yaa karaa aadaatiin biyyarraallee akka faashashoollee wanta takka qindeessuuf yaallee ture xiqqoo. yeroon walirra bu'ee akkuma isin jedhe appoomentii hedduun isaanii hedduu argachuu hin dandeenye saniif milkaa'uu hin dandeenye garuu karaa artistoonni ka biyya alaa hedduun isaanii bebbeekamoon artistoonni ooradii laayinaap bitanii jiranii kun dammoo artistiin warri albeemii hedduu isaanii haroo gadhiisanillee poolii goonee uummata caqasnaa poolii kanaan namoonni injifatan nama gara sadii afurii dhufuu malanii.
Gaariidha dhumarratti yeroo baay'ee illee waan kanarratti hin dubbattanu keessummaa kabajaa biyyaa dhufu addaan baastanii bartaniittu.
Kun baay'ee waan nam keessummaa dhufu osoo hin taane waan ajaa'ibaallee qabatanii dhufaaran keessummoonni kun anamma isaan dura bahee waan kan annaansi godhuun fedhu. karaa kallattii toora miidiyaa keenyaatii fi websaayitii keenyaatiin laala'a. Waan ajaa'ibaa namoonni hedduun bebbeekamoon biyyanaallee biyya alaatiillee Yuurooppii irraa Awustiraaliyaa irraa dhufuu deemanii kun karaa kan amma yuujuwaalee kan websaayitii keenyaatiin laala jira. Keessummoon hedduun bebbeekamoon kabajamoon uummanni keenya akka malee eeganii affeeramanii dhufaaran.
baay'ee galatoomna obbo Kamal gaaffiif deebii keessani.
Thank you so much. Hopefully uh, waliin deebinee diiteelii waan kanneenii dammoo akka dubbannu boordii boordii kiyya waliin deebinee hopefully naasame jedhee itti amana.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa gooneessiin galateeffanna keessummeessaan har'aa an mitiquuf qaaduu bulaalaan sagantaalee keenya namoo daandii tikisti gammee karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuunii fi biraan haayilu ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uun pirooduusara keenya har'aati sagantaa keenya jimaata har'aa asumarratti goolabna halkan gaarii torban gaarii.